mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ku mugoroba na metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ku mugoroba muri kumwe na venuste nshimimana dore ingingo nkuru twabateguriye leta y'u rwanda yarayifashe ingamba zikomeye zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya covid cumi n'icyenda urugero ingendo hagati y'uturere ndetse no hagati y'uturere tw'intara n'umujyi wa kigali zahagaritswe impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya murongwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo ziravuga ko zifite ikibazo cy'amazi meza hari igihe amazi tuyabura tukagenda kuvoma uruzi rwa mutambara hari n'aho mutambara urabona ni nk'ibirometero bishyika nka bitanu kuva mu ikambi murongwe barasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi gutabara perezida yoweri museveni wa uganda yiteguye gusabira imbabazi uwahoze ari umukuru wa polisi y'igihugu general kale kayihura yabitangarije ejo mu karere ka gisoro yiyamamaza nanjye ngiye gushyiramo umutima kugira ngo icyifuzo cyanyu kizeyo nk'uko kare bamubabarire kuko n'abandi barababariwe perezida wa Centrafrica Faustin Archange Touadera yatsindiye kongera kuyobora igihugu nyuma y'igice cya mbere cy'amatora ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu aloyise bigirimana urakoze veniste igihugu cya nigeri ejo ku munsi wa mbere cyatangaje iminsi itatu y'ikigandaro mu gihugu kandi cyemera ko kigiye gukomeza umutekano mu ntara yo mu burengero iri ku rubibe aho niho intagondwa zishingiye ku idini rya kisilamu ziciye abanyagihugu ijana ku munsi wa gatandatu nk'uko ibiharuro biva muri ako karere bivyemeza umukuru w'igisagara ciciwemwo abo bantu almu hasane yabwiye ibinyamakuru ko abagabo batari bake bari ku mapikipiki bishe abantu mirongo irindwi mu mihana y'ahitwa choma bangu abandi mirongo itatu bicirwa mu mihana y'ahitwa zarumadareye bwabaye ubwicanyi bwahitanye abasivile benshi icyarimwe mu myaka umunani ako karere ka saheli kamaze mu ntambara nk'uko bishyikirizwa n'ishyirahamwe ry'abanyamerika akrede rikurikiranira hafi ku munsi ku munsi izo ntambara umushikiranganji ajejwe intwaro mu gihugu hagati perezida wa centre africa faustin arkange tuadera yaratsindiye kongera gutwara igihugu inyuma y'igice cya mbere cy'amatora komisiyo ijejwe amatora yabitangaje ku munsi wa mbere umutegetsi w'imyaka mirongo itatu n'itatu y'amavuko yatsinze amatora yo kuwa mirongo ibiri n'indwi ukwezi kw'icumi na kabiri ku majwi mirongo itanu n'atatu n'ibice icenda kw'ijana aya matora yarimwo abakandida cumi na batanu baharanira iyo ntebe sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro itegekanya kuzokwemeza ivyo biharuro inyuma y'ahata amatati agaragariye muri ayo matora aya matora y'umukuru w'igihugu yabaye hari imihari yitwaje ibirwanisho yagavye ibitero bituma abantu baharurwa mu bihumbi batayitabira ariko komisiyo y'amatora yavuze ku munsi wa mbere ko abitabiriye ayo matora mu gihugu bashitse ku bice mirongo irindwi na bitandatu n'ibice mirongo itatu na kimwe kw'ijana leta zunze ubumwe za amerika yaragirije ku mugaragaro abatalibani kuba aribo bari inyuma y'ubwicanyi bwo ku rugero rwo hejuru muri afghanistani amerika isaba uwo murwi guhagarika ubwicanyi mu gishingo cy'amahoro ibi amerika ibishikirije kuri wa mbere inyuma y'aho abatalibani bagirije inteko za amerika kugaba ibitero by'indege mu bice bigenzurwa n'abatalibani amerika yagirizwa kandi guca kubiri n'amasezerano y'amahoro bemeranije mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri agamije kurangiza intambara muri afghanistani uku kwagirizanya kubaye mu gihe indongozi z'abatalibani hamwe n'intumwa za leta ya afghanistani ifashwe mu mugongo na amerika zitekanya kongera guhurira muri qatar kuri wa kabiri mu kindi gice cy'ibiganiro by'amahoro umushikiranganji wa mbere wa israeli benjamin netanyahu yavuze ejo ku munsi wa mbere ko igihugu ciwe kitazemerera irani guhingura ikirwanisho c'ubumara bwa nikleyere abivuze inyuma y'aho irani itangarije ko abashakashatsi bayo bongeye gutangura kuyungurura ubutare bwa nikeleyeri ku rugero rwa mirongo ibiri ku ijana ibi biriko byongereza icuka kibi hagati y'ivyo bihugu bibiri mu gihe hasigaye indwi zidashika zibiri imbere y'uko perezida wa amerika yatowe joe biden yimikwa mu mabanga yo kurongora amerika ikimenyeshamakuru ca leta ya irani canditse kivuga ko perezida wa irani hasani ruhani ariwe yatanze iryo tegeko ryo kuyungurura ubwo butare kuri urwo rugero mu kibanza kiri mu gisagara ca fordo iyo ngingo ibonwa nk'intambuko ikomeye igana ku rugero rw'uko irani ishobora guhingura ikigwanisho gikoreshejwe ubutare bwa uranium igihugu ca mexique cavuze ejo ku munsi wa mbere ko citeguye guha ubuhungiro bwa politike julian assange yashinze ikinyamakuru wikileaks inyuma y'aho ubutungane bw'ubwongereza bwanse kumurungika kuburanira muri leta z'ubumwe za amerika ku vyaha vya maneko assange aronderwa ku vyaha cumi n'umunani amerika imwagiriza bijanye n'uko mu bihumbi bibiri na cumi yasohoye amabanga y'ibikorwa vya gisirikare vya amerika muri afghanistani na irake abicishije mu kinyamakuru ciwe wikileaks mu gihe yocirwa urubanza muri amerika ashobora gufungwa imyaka ijana na mirongo irindwi n'itanu
arakoze aloyize bigira imana tugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu burundi no ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu naho ku mbuga za youtube instagram na facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru yacu tuyahereye mu rwanda leta yaraye ifashe ingamba zikomeye zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya covid 19 inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa mbere yafashe icyemezo cyo kubuza ingendo hagati y'uturere ndetse no hagati y'uturere tw'intara n'umujyi wa kigali hemejwe kandi ko ibikorwa by'ubucuruzi bigomba gufunga imiryango saa kumi n'ebyiri z'umugoroba amasaha yo guhagarika ingendo yo yagumishijwe ku isaha ya saa mbiri z'umugoroba nk'uko byari bisanzwe amateraniro rusange yahagaritswe amakuru ya nyuma aravuga ko icyo cyorezo kimaze kugera mu gihugu cyose tukiri mu rwanda bamwe mu baturage bakomeje kugaragaza ko ibyiciro by'ubudehe baherutse gushyirwamo batabyishimiye kuko bitajyanye n'ubushobozi bwabo ku ruhande rwa minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bo basobanura ko umuturage utarishima icyiciro arimo akwiye gusobanura ikibazo cye mu nama y'abaturage byakwanga akakijyana ku rwego rw'akagari inkuru yateguwe na asumita kaboyi ibyiciro by'ubudehe bishya byagizwe bitanu aho kuba bine nk'ibyari bisanzwe muri ibi bishya umuntu ufite amikoro menshi ahabwa inyuguti ya a kugera ku bakeneye ubufasha bwa leta bahabwa inyuguti ya e icyiciro cya a kirimo urugo rwinjiza amafaranga arenze ibihumbi magana atandatu ku kwezi cyangwa ubutaka burenga hegitari icumi mu cyaro na hegitari imwe mu mujyi icyiciro cya b kirimo ingo zinjiza amafaranga hagati y'ibihumbi mirongo itandatu na bitanu kugeza ku magana atandatu buri kwezi cyangwa ubutaka guhera kuri hegitari imwe kugera kuri hegitari icumi mu cyaro na metero kare magana atatu kugera kuri hegitari imwe mu mujyi icyiciro cya gatatu se kirimo ingo zinjiza buri kwezi amafaranga kuva ku bihumbi mirongo ine na bitanu kugeza ku bihumbi mirongo itandatu na bitanu naho icyiciro cya d kikabarirwamo urugo rwinjiza munsi y'amafaranga ibihumbi mirongo ine na bitanu ku kwezi cyangwa ubutaka buri munsi ya kimwe cya kabiri cya hegitari mu cyaro no munsi ya metero kare ijana mu mujyi icyiciro cya gatanu cya e kigizwe n'abadafite ahantu na hamwe bavana imibereho kandi bageze mu zabukuru cyangwa abafite ubumuga uburwayi bukomeye abana b'imfubyi ndetse n'urugo ruyobowe n'umuntu umwe ukiri umunyeshuri benshi mu baturage bavuganye n'ijwi ry'amerika bagaragaza ko bashyizwe mu cyiciro cya se abaturage bo mu kagari kambi umurenge wa mayange mu karere ka bugesera abaganira n'ijwi rya amerika basobanura ko bagenzi babo babashyize muri iki cyiciro kandi bigisabwamo batabyujuje benshi bahuriza ko ntaho bagira bakura amafaranga iki cyiciro cy'ubudehe bagushyize muri kangahe ngo ni se hari ninjiza Je- je mbona ifaranga ari uko nsaruye muri ako kingoti wowe bagushyize mu kihe cyiciro ntabwo nabisobanukiyemo neza numva bavuga ngo ni se oya ntabwo nakishimiye kuko abaturage nibo bashyiraga abandi mu cyiciro wowe bagushyize mu kihe cyiciro muri se nta sambu ufite kandi nta n'amafaranga twinjiza nta n'ahandi dufite tuyakura none bashyize muri se kandi nari nari ndi mu cya kabiri narabivuze baranga kubera ari abaturage badushyiragamo numvaga najya mu cya nyuma kubera ko umusaza yahumye nta mfite imyaka mirongo irindwi n'umunani mu- uwo musaza afite mirongo inani ubwo rero nta kintu tukimarira abayobozi rero babanje kwitambika mbere hose baravuga ati icyiciro cyo hasi ntabwo dushaka umuntu ukijyamo Ntitu- tu- tu- kereka ikimuga gikambakamba nicyo kiri bujyeyo ahandi rero ushobora kuba udakambakamba usa n'ukambakamba ufite amaguru kandi nta kintu ufite winjiza iki cyiciro kandi gishyirwamo umuturage waba ufite ubutaka kuva ku gice cya hegitari kugera kuri hegitari imwe mu cyaro na metero kare ijana kugera kuri metero kare magana atatu mu mujyi abaturage bakumvikanisha ko n'isambu ivugwa muri iki cyiciro ifitwe n'abantu babarirwa ku ntoki duhinga duhinga nyine dukorera amafaranga niba tuvuga ko tudafite amasambu tuba tuvuka mu muryango turiho abana nka batandatu noneho wa mubyeyi yaguha akaguha ka kingoti akingoti iyo dufashe ka kingoti cyangwa akabanza ntabwo tuvuga ko ari isambu ubwo rero kuvuga ngo mfite isambu kandi isambu tubara ngo ni hegitari iyo ufashe imingoti ibiri cyangwa umungoti rero niyo mpamvu tuvuga ngo nta sambu tukakubwira ngo nta sambu ariko noneho urundi ruhande bakavuga ngo ni isambu nta n'agasambu agasambu dufite ni akantu gatoya rwose tukibasha twagahinga gake nawe tukakamara umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu madamu nyirarukunda inyasiyeni yabwira dijwi rya amerika ko abaturage batishimiye ibyiciro by'ubudehe bashyizwemo bahita ubundi bajurira inteko y'abaturage iba yabashyizemo byakwanga bakaba bagize ikibazo cyabo ku rwego rw'akagari ibi byiciro by'ubudehe bishya birareba abanyarwanda babarirwa muri miliyoni cumi n'eshatu z'abenegihugu mu byiciro birangiye hakunze kumvikana abatari bake babyijujutira ko byakozwe mu buriganya maze bituma bamwe bavutswa uburenganzira bwo kubona zimwe muri serivisi z'ubuvuzi kurihira abanyeshuri n'izindi leta igasobanura ko ibi byiciro bishya bitazongera gushingirwaho mu gutanga izo serivisi nubwo biri uko ariko abaturage batari bake barifuza ko bashyirwa mu cyiciro kizatuma leta yongera kubagenera imfashanyo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali perezida yoweri museveni wa uganda yavuze ko agiye gusabira imbabazi uwahoze ari umukuru wa polisi y'igihugu generale kale kayihura mu rukiko rwa gisirikare rumushinja ibyaha bitandukanye birimo icyo gufata no gucyura impunzi z'abanyarwanda ku ngufu ni ibyaha byanatumye akurwa mu kazi ke ibi perezida museveni yabivuze kuri uyu wa mbere abisabwe n'abaturage ubwo yari mu nama yo kwiyamamaza yakoreye mu karere ka gisoro aho uwo musirikare mukuru akomoka kampala ignatius bahizi mu ijambo ryafashe umwanya muremure perezida museveni yagerageje gutanga amateka y'igihugu ariko yibanda cyane ku mahoro avuga ko mu myaka isaga ijana irimo n'iy'ubutegetsi bw'abakoloni uganda itigeze ibona nk'uko bimeze ubu ku butegetsi bwe aha perezida museveni yagerageje kugereranya igihugu cye n'ibihugu byo mu karere birimo ibihana imbibi n'akarere ka gisoro avuga ko bimwe muri ibyo bihugu bikirangwamo umutekano muke kubera politike mbi ishingiye ku moko aho niho yavugiye ko mu gihe abandi banyapolitike mu gihugu no mu bihugu bimwe by'ibituranyi bakiri muri politiki y'ivangura rishingiye ku moko ishaka rye ryo ririmo guharanira ubwiyunge bwa afurika y'uburasirazuba hamwe na afurika muri rusange kwagura amasoko y'ibintu bikorewe muri uganda kuri we umusaruro wa uganda urenze ibyo bakeneye cyane cyane mu by'ubuhinzi n'ubworozi akaba bakeneye ayo masoko iri mu burasirazuba bwa afurika tubibumbire hamwe bigire ubuyobozi bumwe tugire tugwete uganda duteranye uganda abanyayuganda bahurire hamwe bagire ubumwe kandi tugwete east africa kandi uganda n'ibindi bihugu byo muri east africa nabyo bibe bimwe kandi tugire korogana na afurika yona nuko nyuma yaho tugire afurika yunze ubumwe hata ituko twari tugambye abantu bo bari mu uganda bari mu madini ubwo mu gihe turi gushaka guhuza ibihugu ni- n'imibumbe nka afurika abandi bari mu bwoko bwabo n'utundi tuntu tutagira uburyo so hatumiza kureba nyamara ariko ibi byose perezida museveni yavuze bisa nk'aho bitanyuze abaturiye ako karere b'ubwoko bw'abafumbira basabye by'umwihariko perezida museveni kurekura uwo bise umwana wabo generali kare kayihura ubu ufungishijwe ijisho kuva aho yarekuriwe by'agateganyo n'urukiko rwa gisirikare mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani uyu yafunzwe ashinjwa gukoresha nabi ibikoresho by'intambara n'ubufatanyacyaha mu gushimuta impunzi z'abanyarwanda zigashyikirizwa icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko perezida museveni yerekanye ko adafite ububasha bwa rekura kare kayihura ariko avuga ko nawe agiye kuzabisaba urukiko rwa gisirikare fayinale mwashobora gutwara kayihura ababoko batare bahina bakozere ibicumuro bihango ngo hari abantu bakoze ibicumuro bikomeye cyane arabababarira ntabwo icyo ababoko mwanshaba murakinsabye umuryango mugari wa gisoro wicaye uyu munsi mubinsabye umuryango wose wicaye ntabwo icyo naza kugenda ngambe na abamilitari prosecution ni uko ngiye kugenda ndebe urukiko rw'abasirikare abashinjacaha nanjye ngiye gushyiramo umutsindo kugira ngo icyifuzo cyanyu kizeyo nuko kare bamubabarire kuko n'abandi barababariwe murakoze cyane perezida museveni kandi yijeje ko leta yarangije gutegura gahunda yo kubaka kaminuza izitirirwa se wa generali kayihura ariwe johnson ko mu ruyange karekezi yavuze ko yabaye umwe mu ntwari zaharaniye ubwigenge bwa afurika akaza gupfira mu mpanuka y'indege mu gihugu cya ukraine mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu arimo kuva mu nama yo gutegura ubwigenge bw'ibihugu bya afurika byari bitakabubonye icyo gihe ukurikije ubuyobozi bw'intara ya gisoro iyo kaminuza yitwa kare institute of science and technology nibutse ko abarimo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu batandukanye bagize gisoro bose bagiye bakomoza ku mubano utari mwiza hagati ya uganda n'igihugu cy'u rwanda byagize ingaruka ku migenderanire hamwe n'ubucuruzi bw'abaturiye imipaka ibyo bihugu byombi bisangiye nubwo icyo umubano hagati y'ibihugu byombi cyatumye u rwanda rufunga imipaka yagikiye iruhande uku niko abaturage bari muri iyi nama bakivuzeho yatubwiye yuko afite intego yo kubaka ubumwe bwa east africa ubumwe bwa east africa bumaze kubakwa n'icyo imipaka kizaba kirangiye icyo umupaka nta kivuze uretse ko tubyizeye ko aka karuni gashira umupaka nago urugururwa bizinesi zigatambura neza kuko nzi yuko umubano wa uganda na rwanda bidahambaye byo kugira ngo ubucuruzi bwakomeza budindibiriye twifujije yuko umupaka ari go yanakavuzeho cyane kubera nkatwe tuwuturiye abacuruzi byaradindibiye ntabakikora neza abantu ntabakibona ku gashiringi ni ukwezi udushimbo ubundi waradutsindikaga ku kagare ukatujyana mu rwanda ubu ni ukuturiraho igikopu kiri ku cyatanu bibiri magana atanu cyarabaga bitatu magana atanu bamwe banasabye perezida museveni kuvugana na mugenzi we w'u rwanda paul kagame kugira ngo arekure abaturage ba uganda bafungiwe mu rwanda amatora y'umukuru w'igihugu muri uganda azaba ku itariki ya cumi na kane z'uku kwezi ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya mulongwe iri muri teritwari ya fiji mu majyepfo y'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ziravuga ko zifite ikibazo cy'amazi meza barasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi gutabara umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo yavuganye na zimwe mu mpunzi zo mu nkambi ya mulongwe twebwe ngaha imurongo turafise ikibazo cy'amazi tuzinduka gutonda bamwe hari igihe batonda mu ijoro abandi twazinduka mu gitondo tugasanga hari abantu benshi n'amazi yaje hacatangura hakabyuka induru ugasanga turagwanye turi ku ibombo aha akamara umwanya mutonyi tutaraheza kuvoma twese kare twahora twitura ku bipompa ariko ubu uri kuravoma sinzi ko ari ukubera iyi mvura usanga asa nabi harimo ibicafu hari igihe usanga haduganyemo n'ibisenyi tugapfa kunywa nyine kubera atako turi bugire twebwe rero dufite ikibazo cy'amazi ni ukuri hano mu isi iwacu cyamaze kuba ndanse twosaba ababijejwe yuko bogira icyo bakoze vuba kandi tukanatangaza ukuntu amazi ariko arabura imvura iriko iragwa ariko mu gihe imvura itagwa nubwo haza make y'amazi twarayaronka rero twasaba ababijejwe baraba uko batugirira kuko amazi ni nkenerwa na burya kino gihe hari ikiza cyateye cya coronavirus turafite ikibazo cy'amazi kubera amazi aratugora hari igihe uzinduka guhera mu gitondo ukageza ku mugoroba utararonka amazi hanyuma rero hari igihe amazi tuyabura tukagenda kuvoma uruzi rwa mutambara hari n'aho mutambara urabona ni nk'ibirometero bishika nka bitanu kuva mu ikambi murongwe ugashika ngaha anya kwibo ugashika ngaha mu ikambi murongwe hari igihe mugenda nabi hari n'aho ababembe babakankamira mugataha ukata amazi mufise ngaha kwibombo naharamutsaje usangana bariko baragwana bariko baravuga ugaca usangana abantu rero bariko barakubitana kandi bariko bara ikintu cy'amazi ni ikintu kigoye abantu bapfasoni ni ikintu kitugora rwose oh kigeze nko ku bantu b'abapfasoni ingena amazi atugora koza amasahani kumesurira uduhuza abana impuzu ugasangana umwanda urenze hejuru y'amazi ahubwo turasabye turasabye haseri iraba ingene yoduhereza amazi urashaka urasangana umuntu avuye mu mirongo ibiri avuye kuvoma mu mirongo ibiri aje kuvoma mu iboroke ya kane hari igihe aca atahuka ata amazi cyangwa agaca amanuka epfo muri mutambara wepfo nayo ni amazi atabaho ngira n'ingurube no kuyanywa ntayo yonywa ni ukuri ibintu bijyanye n'amazi turahangayitse rwose ngaha muri sitemu rongo mbere tubona nk'uko tutari nk'abarefije kubera ahandi hose numva ngo umurefugee afashwe nabi nimba kongo yananiwe kudufasha niraba ingeni itanga uruhushya ihereze iyindi leta itwunguruze idutware nk'ahandi hantu tworonka nk'amazi ngira ngo babishoboye ni ukuri leta ya kongo ndabona nta kintu na kimwe ishoboye ku bintu by'amazi ikibazo cy'amazi guhera kuva dutangura inkambi ikibazo kijyanye n'amazi kirarenze ni ikintu n'akamenesha banga nka twe bwarefite ndabona sirikare ya kongo sirikare ya kongo nimba ibona yananiwe yuko idufata neza nihereze izindi leta turabe yuko twoshobora kuronka amazi kuva tukingira iyi nkambi ya sitemu mirongo itatu ibibazo binini cyane ibibazo dufite biraduhanze rwose iyi nkambi yarabuze amazi inkambi cyoroka ku rugero ruhambaye kuko mu nkambi yo mu rusenda bayaronka venikatere siri venikatere ugasanga amazi barayamena amazi ntagira ikiyakoresha mugabe ni murongwe tukabona nayo tunywa bivanye nuko badufashe nabi kandi hasi rero yarikoze igikorwa cyo kugira ngo baduterasirize amazi akwiye ugasanga ngaha mu nkambi yo murongo hariho abantu by'ukuri ingumu zirirwa zirayaga imigere jeni hakizimana korode mba wiboroka cumi na kane ndi mpunzi mvugira impunzi zose zose murongo mu gihe amazi atayo naho ibiziba byahora bitemba ntibigitemba ubu tujya muri mutambara ni ibirometero agufi bitanu cyatugaye muri mutambara turahangayitse rwose ahubwo umuvyeyi hasi na IDS nakora ngo mvugira ngo arabe kuntu vyogenda nayo ubu ndiho tugeze aho mashashaka twebwe mu Burundi wacu twakuze tutazi ibipompa ngo igipompa ni giki Jinka jewe by'ukuri maze imyaka mirongo itatu n'umwe igipompa sinari nzisharico nakimenye ngeze muri Kongo babizi maze kuza kubishinga ino muri Kongo nagize ndikuze mukaba numva n'umunyu ndavuga ati abasa amazi n'umurwesera ndavuga ati ribombo nibarigumize ngagira ngo tube turanka amazi yo kunywa igipompa pomye haza ubuzi buke ingumu migere abedo bakakwitana mu mitwe n'agace woza kwiyahura kandi atamaze ni karaza uhitamo kubihera ibyo ndi bapomye biraza kandi imicanga iraza ni amazi mabi kuko nta mazi yova mu binogo yotinda basamira neza kandi ko kiki gipoma basize mu kuzimu ni ukuvuga bijya binogo by'amabuye baba barazimbye pembeni mu nkambi urazi ko ni ahantu hagwira nyamawese ya manyera ava indani mu bishimu niyo tonyoroka tugasanga tuko turayanywa ahubwo n'umucafu buteye nabi ikibazo cy'amazi ni ikintu kigoye cyane kuko twe turakunze guhura n'intama intambamyi y'abantu bavoma kuko amazi aba asanzwe ari makeya bigatuma rero abantu bica biba induru ko barashoboye guhera n'iminsi itatu ayo mazi ataboneka bigaca bituma rero abantu batonda ku ibomba ari benshi hakashavamo induru abagwana bakagwana twe rero bikasha bitubera intambamyi mu kuvomesha ababijejwe bo bavuga ko amazi bayarungika ariko twe ntadushikire abo ni abarundi bahungiye mu nkambi ya murongwe muri teritwari ya fiji bafite ikibazo cy'amazi meza amakuru aravuga ko ishyirahamwe rya ades agence de developpement economique social ari naryo rishinzwe gutanga amazi muri iyo nkambi rigiye kongera ibigega by'amazi mu rwego rwo gukemura icyo kibazo mu burundi ikigo kirera imfubyi cy'ababikira muryango w'abasanganyabutumwa kiri nyabiharage mu mujyi wa gitega kirabarura impinja makumyabiri n'eshatu zatoraguwe mu miferege mu binogo no mu bihuru bitandukanye mu mwaka ushize byagenze bite ni inkuru y'ijwi ry'amerika ifatanije n'inshuti zayo dusomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana uri kigali mu rwanda nk'uko bivugwa na mama goderiva miburo arongoye ikigo cy'imfubyi cyegukira ababikira mu muryango w'abasanganyabutumwa kiri nyabiharage mu gisagara ca gitega inzu ya mirongo ibiri na zitatu nizo zashoboye gutorwa mu binogo mu mifurege no mu bihuru aho zatawe baza kureregwa muri ico kigo ivyo biharuro mama mibura avuga ko ari vy'uno mwaka twaraye dusozereye gusa kandi ko abenshi muri abo bana babatora bameze nabi bamwe rimwe na rimwe batanguye kuribwa n'udukoko bikaba ngombwa gukurikiranwa kwa muganga mu buryo bw'umwihariko abo twatoye kwibarabara gabashika nka 23 ega umwaka wo mirongo ibiri na batatu nta bisanira byabo nk'iyo abantu baje barondera umwana bashaka gutwara abo wabo baraheza bagaprefera uwo mwana doperenkoni edomerenkoni kuko atagisanira na kimwe igisanira c'uwo mwana novuga nk'ubu wewe ubonye akana kwibarabara karaguteye ikigongo uraje kumpamagara uti mama ndabonye akana ku ibarabara uca umuryango w'uwo mwana ubwa mbere ni wewe ni wowe umunzaniye hama duca tugerageza kurondera umuntu yoba yari afise inda muri ako karere hanyuma bagaheza barashobora kumutora hari mu gihe ikigo c'ubuvuzi citiriwe umweranda kamil kiri mu ishatanya mu gisagara ca gitega gifatikanije n'ikindi kigo citwa alki services byari byagiye kwifuriza noheli n'umwaka mwiza abana b'imfuvyi bafashwa n'uwo muryango w'ababikira ku kigo saint camil kabaye akaryo ko gusuzuma no kuvuza izo mfuvyi ku buntu naho kuri alki services kabaye akaryo ko kunezereza abo bana mu kubakinisha no kubateramisha mu muziki muganga didier barumwete avugira izo mpande zibiri twakoze igikorwa cyo kugira icyo mu gifaransa no kwita ka medical turabasuzuma abakeneye kuvurwa twashoboye kubavura hama ibyo tubona bishobora kudusaba ubundi buhinga turaheza turababwira aho bashobora kubandanyiriza uh, bivuza hanyuma rero nababwiye yuko dufatanije n'ikindi kigo cyitwa Erka Services gisanzwe gifite uburambe mu bintu byo kunezereza abantu murazi yuko umwana mu gukura kwiwe arakeneye ibintu bimusamaza arakeneye utuntu tw'udukino nico gituma mubona yuko uh, dufatanije n'icyo kigo Erka Services twashoboye gukinisha abana turabavugiriza umuziki mama goderiva miburo yarashimye ako kigo kakozwe yavuze ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cenda ico kigo gishingwa ari ubwa mbere abonye umugwi w'abaganga baza gukora igikorwa nk'ico ku buntu ku bana areze navuga ko ari ikintu kidasanzwe cabaye muri uru rugo aho mbona abaganga baje bagakonsulta abana bose bahereye ku bana bafise ingorane bahereye ku bana bamwe nyine bakigwaye baraheza mbere barabaha n'imiti barabaha n'imiti baza kunywera muhira bazobandanya kunywa mbere abo baganga baragira ikintu natangariye ko abo bana bagwaye cyane bazoca bagenda hariya ku bitaro kugira ngo baje hamwe bafashe abana bagwaye kwashi hanyuma bamaze gukira nkumbure twebwe tukabandanya igikorwa batanguye muganga didier barumwete amenyesha ko ayo mashyirahamwe abiri agiye kubandanya yitunganya kenshi mu mwaka kugira baze baraza gusuzuma no kuvura batibagiye gukinisha izo mfubyi twabonye yuko bikenewe yuko aba bana tubaba hafi mu byo dusanzwe dukora ntitwifuza yuko bica biherera ngaha yego twasanga uyu munsi mukuru mugabo ku byo twashoboye kubona turabona yuko bikenewe yuko bitoherera ngaha yuko twoza turagaruka twabemereye yuko tuzoza turitunganya tukavuga tuti muri uku kwezi cyangwa ryari tuzoheza tugaruke dushobore gukora ibyo bikorwa byo kubavura twakoze hama bibaye ngombwa dushobore kuza tubakinishe narijya umwana aba akeneye kugira ngo akure neza mu mutwe aba akeneye ibintu bimusamaza ibintu bimukinisha kugira ngo ashobore gukora neza ivyo birori vyo kwifuriza noheli n'umwaka mwiza izo mfuvyi bikaba vyari vyatewe iteka n'umwungere mukuru wa dioseze nkuru ya gitega simoni ntamwana desire hatunga imana mu nkuru ku kibazo cy'abana batabwa bakivuka n'ababyeyi babo bakiriwe n'ikigo cy'ababikira b'inyabiharage igitega mu burundi aha niho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na mukubero ya baro wamfashije kubagezaho aya makuru mbashimiye kuba mutega amatwi buri munsi kandi muri benshi ijwi ry'amerika nongeye kubifuriza mwese gutangira umwaka neza uzababere uw'amata n'ubuki kuri mikoro mwari kumwe na venuste nshimiyimana